muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti ni kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
ngewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema nkaba mbifurije wikendi nziza nizere ko ibaryoheye kandi mukomeje kumererwa neza nk'uko mubimenyereye rero buri wa gatandatu ikiganiro muri isanga tubaha urubuga n'umwanya kugira ngo mutange ibitekerezo n'amakuru mu kanya rero turabahamagara twakire ibyo bitekerezo byanyu n'amakuru y'aho mutuye iyo ni indirimbo dudu y'abahanzi b'abagande moze na wizo tubibutse ko moze mu gitondo cyo ku wa kane aribwo yitabye imana hanyuma uwo muhanzi w'icyamamare rero muri uganda moses sekiboga bakunze kwita moze radiyo wo mu itsinda good life yitabye imana ku munsi wa kane benshi mu karere indirimbo ze murazizi eric bagira ubusa aratubwira bimwe mu byaranze ubuzima bw'uyu muhanzi
can be a black John Lennon. Yeah, you take my breath away. I wanna love you night and day.
We nyuma yo gukubitirwa mu kabari kitwa diba iyantebe muri uganda mu mirwano yatewe n'ubushyamirane bw'abo bari kumwe moses na kintije sekiboga wamenyekanye muri muzika ya uganda by'umwihariko mu itsinda rya good life nka moze radio yitabye imana mu rukera rwo kuri uyu wa kane tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi n'umunani biravuga ko urupfu rw'uyu muhanzi wari ukunzwe cyane mu karere no hanze yako rukomoka ku ngaruka yatewe n'inkoni yari aherutse gukubitirwa muri ako kabari n'umusore ucunga umutekano w'akabari bimuviramo guhungabana bikomeye ajyanwa muri koma mu minsi ishize nibwo uyu muhanzi yari yujuje imyaka mirongo itatu n'ine y'amavuko inshuti ze na bamwe mu bafana be bamukoreye ibirori by'isabukuru we ari mu bitaro bya Case Hospital n'ibitaro yamazemo ibyumweru bibiri muze radiyo yaririmbaga mu itsinda rya good life yarafatanije na mugenzi we wizo uyu wizo ni murumuna w'umuhanzi w'icyamamare jose kamiliyoni muri uganda itsinda good life ryatangiye muzika mu myaka ya za bibiri na kane radiyo na wizo batangiye kwamamara nka good life muri za bibiri n'icyenda ari nabwo batangiye kwigarurira imitima y'abanyayuganda ndetse bambuka n'imipaka babifashijwemo na zimwe mu ndirimbo zabo zari zigezweho zirimo iyakanyujijeho mu karere bread and butter bimwe mu bihembo itsinda good life ryegukanye harimo hype music award peel of africa music award radio nawe zo kandi bahataniye ibikombe birimo icya beta awards muri bibiri na cumi na gatatu baza no guhatana muri mtv awards mu mwaka wa bibiri na cumi na kane gusa amahirwe ntiyabahiriye mu myaka ishize hari amakuru yakunze gusakara mu bitangazamakuru ko aba bahanzi bagiye bashaka gutandukana ariko bikarangira basubiranye urupfu rw'uyu muhanzi w'umuhanga rwashavuje benshi mu bahanzi bagenzi be bo mu karere uhereye kuri bagenzi be b'abanyayuganda kugeza ubu bagiye gukorera ikiriyo mu rugo rwa nyakwigendera ruherereye ahitwa makindye mu byaranze radiyo mu mashuri yisumbuye hazamo ko yakundaga umuziki n'abakobwa nk'uko abo biganaga barimo Stephen Wakaza babitangaza yize amashuri yisumbuye kuri Holy Cross Lake View Senior Secondary School muri Jinja kuva mu wa mbere kugera mu wa kane akimara gusoza icyiciro rusange yakomereje kuri Kila College Boutique uyu muhanzi radio bivugwa ko mu myigire ye yari umuhanga mu buvanganzo cyangwa literature akanumva ururimi rw'icyongereza n'umuziki bidasanzwe kuko ngo radio yatsindaga amarushanwa yose ya muzika yategurwaga ku rwego rw'akarere mu mashuri yisumbuye mu cyiciro rusange ngo yakundaga kwigwizaho inshuti z'abakobwa ndetse ngo yakundaga kuba ari kumwe nabo ku rundi ruhande ngo byari bigoye kuba waca iryera ku kibuga cy'umupira uyu muhanzi abamuzi barimo bwana stephen wakaza wemeza ko bicaranaga ku ntebe y'ishuri bavuga ko rediyo akiri mu mashuri yisumbuye yakundaga kuba ari mu kiliziya yagiye kwiga indirimbo zabo mu idini gatolika ku buryo ngo yari umwe mu bakomeye bagaragazaga ubuhanga mu rubyiruko gatolika mu gihe cye mu bategetsi bakomeye bagize icyo bavuga ku rupfu rw'uyu muhanzi twavuga nka perezida wa uganda yoweri kaguta museveni abinyujije ku rukuta rwe rwa twitter uyu mutegetsi yagize ati nabwiwe iby'urupfu rw'umuhanzi moses sekiboga bakunze kwita mozo radio nari namaze kumutera inkunga ngo yivuze kandi nizeraga ko wenda hari icyo byatanga ati yari umuhanzi ukiri muto ufite impano kandi ejo hazaza he hari kuzaba heza asoza agira ati naruhukire mu mahoro magingo y'umurambo wa nyakwigendera radio wajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bya murago hospital biteganijwe ko bazamushyingura kuri uyu wa gatandatu tariki eshatu z'uku kwezi kwa kabiri
moze radiyo umuhanzi wamenyekanye cyane mu gihugu cya uganda ndetse no mu karere no ku mugabane wa afurika dore ko no na hano muri leta zunze ubumwe za amerika yahakuye igihembo ah, cyitiriwe biti awadi naruhukire mu mahoro rero tumwifurize kuruhukira mu mahoro ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema nk'uko mubimenyereye ni ku wa gatandatu umunsi tubaha urubuga kugira ngo tuganire muduhe ibitekerezo cyangwa se n'amakuru y'aho mutuye kuri telefoni turi kumwe na hategeka wiriwe neza
Yiriwe Edi.
wikendi nziza
Weekend tuyisangire ntoki Edi.
hanyuma se uri hehe ubu, uyu- ubu tuvugana
Ubundi mu Rwanda igitaramo.
gitarama gitarama siracyabaho
hanze y'igitaramo haracyabahoye kigaraye nzi ko hi- asigaye hitwa muhanga
umuhanga uri igitarama neza neza neza se mu mujyi
mu mujyi hariya rwose hifashe gute
amahoro hari akazuba kari kurengarenga haba hari amafu mperutse kuhanyura mu kwezi kwa karindwi nabonye igitarama yarabaye umujyi ukomeye cyane
eee urakomeye uri kuyingaringa za kigali na za musanze Mm.
Mm.
mufite gahunda se y'uko mwa- uwo mujyi mwawuteza imbere cyane ukaba uwa kabiri ukomeye uh, ukurikira kigali
niyo vision niyo vision ahubwo twakanayirenza bikunze niyo vision
hanyuma se icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki
aho mbere na mbere mm, ndabashimiye ku- kubw'uyu mwanya muduhaye Mm.
Ah, ariko mm, ndavuga ku mutumye mvuga ko uwo muhanzi moze radiyo Mm.
yaratubabaje yaratubabaje mu rwanda east africa Mm.
yari umuhanzi ukunzwe cyane uri tarenti donc n'ababaye hafi ye bagiye babitangaza mu biganiro bitandukanye nk'abanyamakuru abahanzi b'abanyarwanda bakoranye nawe Mm.
yadukoze ku mutima ni inkuru bitunguranye ntabwo umuntu agira igihe cyo gupfa Mm.
ariko gupfa ukiri muto nabyo birababaza birababaza Birababaza.
cyane abenshi bavuga ko yari afite ijwi ridasanzwe
birumvikana ura- urumva mu ndirimbo za- za- za ririya tsinda ryabo Mm.
u- u- wumvaga ko a- ari we wari usa nk'urihatse Mm.
gutera kwikiriza donc eh, yari talented yadu- urupfu rwe rwadukoze ku mitima rwadukoze ku mitima birasabaza ariko umuntu aravuka agakura aka- akanapfa Ah, ikidasanzwe kirimo gusa biba bibabaje abenshi bakomeje kwibaza niba wizo azakomeza umuziki nyuma y'uko uh, uh, atakiri kumwe na na moze
urabona edi nawe urabizi Mm.
amasiga aba ari atatu Mm.
tuzi inkono- amasiga y'ikinyarwanda urayazi Mm, ndayazi
sinzi ko wapfa guterekaho isafuriya cyangwa inkono ngo uce guhagama ku mashyiga abiri Mm.
niko nashaka kubivuga ariko hari ibintu biba bi- i- i- i- imodoka ntiyagenda itagira amapine nubwo ishobora kugenda mu bundi buryo bayisunika Mm.
ariko eh, ntabwo bizoroha ashobora gukora wenyine ariko eh, eh, the combination bari bafite ntabwo yayuzuza na hiti ntabwo ashobora kuyigezaho yari ikomeje kwerekeza Ah. hari abavuga Mm.
ko ashobora ku, uh, gutangira gukorana na mukuru we jose cameriyoni
Eh, urumva ariko urumva byaba bibayemo i- ikindi kintu kitari iki- ijwi rya wizo urab- urabona abahanzi abahanzi baba bafite impamvu impano zitandukanye Mm.
aho batandukanira bitewe n- n- n'uko bandika uko bagira batetse ariko ugasanga umuntu afite ijwi ijwi- ura- ntabwo urugero nk'aho mu rwanda Ab- urban boys kuva isenyutse ta- eh, uburyo yari imeze siko ikimeze Mm.
Eh, nubwo mugenzi wabo agenda arushaho ku- ku- kwerekana ko yari afite impano koko i- ibaruta uriya safi madiba Mm.
So, da- da- da- akora kabiliyoni tubideta but ariko ntabwo byaba nk'uko byari bimeze ica losi n'igihombo kuri we ni igihombo ku muziki w'ubugande ni igihombo ku muziki nyafurika ni igihombo ah, kuba apfuye akiri muto cyane hategeka ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe
abusoti ariko hari akantu ashaka kuvugaho nyine twari Mm.
dukomoje kuri iyo ngingo yego Ubu nshaka kuvuga ku bintu biri kuba ahangaha muri east africa inkundura ya politike Mm, Eh, ariko nubwo ko drc kari muri east africa mm, nashaka kugira rwose abantu bari kunyumva ba- ba- ba- bagerageze ba- ba- babwire ba kabira babwire ba odinga ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- bareke tugendere mu bintu bya politiki bya afurika bya demokarasi kubera ko mm, urabona inshuro nyinshi abayobozi ba afurika eh, eh, eh, bahora mu manama barashaka ko twigenga barashaka ko tu- dutera imbere nyamugani wabo ibyo abazungu batwara bagakora biba byaturutse hano iwacu mm, ariko bajya bavuga ngo urwenya rw'umutiza umuhoro nta kuntu ubwacu twaba turyana ni naho batu- nibatubonera ubwuko bariya bagabo mm, bari bakwiye urangije manda ye nimba rubanda batakimwumva akavaho urabona imyigaragambyo imaze iminsi muri kongo abapfa abafungwa abagira gute muri kenya uriya mugabo yagize atya eh? kinyarwanda rwose ararahira araperezida ngo ni perezida w'abaturage
Eh?
ngo ya- yavuze ko ari perezida w'abaturage
miguna miguna pindi generali biriya ni ibintu byo gushaka Ura- kenya urabona muri east africa iri muri bihugu byari bifite iterambere rikomeye ariko biriya bintu bigiye bizateza ikibazo bituma barakare bituma n'iyo elishababu batera buri munsi birabinyura nta gihe tuzatera imbere tutaragira demokarasi Eh, naho hakurya muri drc mr kabira yarangije manda ye yarangije manda ye Ni- nimba bidashobotse ko yakora amatekinike nk'ay'abandi bakora ngo ahindure itegeko nshinga n'iki ntabyo ku butegetsi ariko abandi batora abantu barapfa bakomeje gupfa urabona aho agundiriye ubutegetsi nibwo iyi mitwe yatangiye guteza ikibazo za kamanyura za mm, fizi za hehe urumva ni- aba ari ibibazo bikomeye Ba- rwose abatwumva ba- ba- bashoboye kujya babegera ba- ba- bagire ba- barekurire abandi bayobore ubutegetsi ubutegetsi bw'iherezo iyo uvuyeho warakoze neza muri za tanzania turabibona muri za senegali turabibona mu burayi turabibona ukomo icyubahiro cyawe urakigumana ndetse ukaba n'intwari na za iburahimu zikaguhemba ibihembo Eh, urakoze cyane hategeka kandi tukwifurije wikendi nziza urakoze cyane
un coup de chapeau, monsieur Eddy.
merci beaucoup radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni dufite kimenyi wiriwe neza
wiriwe uriye kime
muri uganda uganda ahaganaye
ndi i kamara i kampala
Eh,
i kampala cyangwa kampala
i kampala byose uko babikoresha birumvikana mu mvugo zindi
i kampala urahagana he
ndi abitanasana nasana ndahabona bimeze gute wikendi mwayitangiye gute
wikendi no- biba bishyushye cyane mu gihe cya wikendi muri uganda Hmm.
Eh, uhakora iki se
ah, ah, muri uganda burayo akazi ka bizinesi ya waragi yawarage
Eh, ba bizinesi iba- iba yemewe na gavumenti
ni ukuvuga ko ugurisha warage
Ah, ni mu fagitori eh ukora muri factory ya warage
yego yego za zindi z'amacupa cyangwa se iz'amashashi
imizira z'amacupa Eh, ni ukuvuga ko mwebwe muzibonera ubuntu noneho
Eh, bo- ku ruhande rwacu ntabwo akenshi biba byemewe ko uba uri mu fagitori ngo ujye no kunywa inzoga
Eh,
Eh, kandi ku ruhande rwanjye ntabwo njyamo inzoga eh, bigomba kuba bikugora cyane gukura mu nzoga utazinywa
Eh, biba bigoranye ariko uragerageza ukihangana Hmm. hanyuma n'iki wifuza kutugezaho uyu munsi se
icyo nifuza kubagezaho akenshi ni urupfu rw'uno muhanzi natwe rwatubabaje cyane moze radio
Mm. Eh, maze radiyo A- ahubwo se ubu ngubu ntibarangije ku- kumushyingura ra
isaha z'i- saa cyenda z'intanga bari barangije Hmm.
Mm.
ni urupfu rubabaje cyane apfuye akiri muto eh, yari afite impano idasanzwe eh, twese tumwifurije kuruhukira mu mahoro
Eh, cyane kandi na gavumenti ya uganda iki kintu cye- bari bifatanyije nawe n'umuryango we Mm.
Mm.
kimenyi rero urakoze cyane aho inansana mu mujyi wa kampala tukwifurije wikendi nziza
Eh, murakoze namwe ariko aricyo nagira ngo mvuge Mm.
ah, kuri biriya byabaye ku itsinda ry'itera rya perezida
ibyabaye
Eh, mu- muri kenya Ibya- ibya perezida wirahije wi- witwa Raila Odinga avuze ko ari u- ari perezida w'abaturage
yego urabona byaragenze gute se wowe wabyakiriye ute
aricyo
Hmm? Alo?
ari twe dusanga twisuzuguza
ariko aho ngaho kampala naho byarabaye besigye niwe wabaye perezida w'abaturage wa mbere
benshi birabaye perezida w'abaturage ariko ah, byabaye mu buryo bwo- bwo bwo kwigumura gusa kugumura abaturage Hmm.
Eh, ariko rero ntabwo mbese twebwe ubwacu abanyafurika twagakwiye kugira icyo twakora tukiga ariko tuzi uburyo twahindura ibihugu byacu tutarinze kugira ngo twi- twigaragaze uko bitari Hmm.
Eh, twebwe tukamenya ngo tugomba kwihesha agaciro niba perezida afashe ubutegetsi ntabwo biciye mu buryo bwemewe na gavumenti ntabwo ari ngombwa ngo n'undi nimba yatsinze mu matora agende arahire
Hmm.
biriya bintu ntabwo ari byiza na gatoya kuko ah, bibaza ko bajya babanza bakemera ibyavuye mu matora kandi se nimba habayeho gutsindwa se akavuga ati amajwi yanjye bayanyereze akabicisha mu mu- mu- mu nkiko bitarinze kuba bya- byateza imvururu mu baturage ibyo nibaza ko iki kintu cyajya kiba cyiza kugira ngo bagumure abaturage cyangwa se abashe kubavuga ngo ninjye perezida w'igihugu bari ba perezida babiri Hmm.
Ah, nibaza ko nta bami babiri ariko ya- ntago ya- ntago yirinze kuvuga ko ari perezida wa repubulika kuko iyo avuga iryo jambo amategeko yari kumuhana ahubwo yavuze ko ari perezida w'abaturage
yego yavuze ko ari perezida w'abaturage ariko iyo ari perezida w'abaturage ishyamba ya uganda iba yaravuze ati ni pe- niwe perezida niwe abashinzwe amatora bari kwemeza bati utsinze amatora Hmm.
ariko bavuze bati utsinze amatora ni uhuru kenyatta aremerwa n'amahanga Hmm.
A- ariko rero twebwe ikintu tuba dushaka ni ukugira ngo tujye twemera ibyavuye mu matora nimba uwe- uwiyamamaje yumva ko wenda se ariko bigaragara ko amajwi ye yanyerejwe yakabicishije mu mategeko ariko ntajye kurera kuba perezida w'abaturage mu mategeko ntabwo ari byiza na gatoya biriya mbona ari byo bituzanira ibibazo muri bino bihugu byacu bya afurika kimenyi ibitekerezo byawe birumvikanye neza turagushimiye kandi ugire wikendi nziza
murakoze cyane namwe mukora neza radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda gilbert wiriwe neza
Mwiriwe neza uri hehe
ni mu gisagara cya bujumbura bujumbura ni amahoro
ni ukuri n'amahoro ko numva ibintu bihinda bisakuza uri hehe
ndi ahantu impande y'ibarabara ari imodoka ziko ziragenda kuri he barabara
Alo?
kuri he barabara
barabara bita irya buconyuri eh bukenyori iryo ntaryo nzi
ariko hariho abarizi Eh, je- je- je- jewe ntago ndizi
Eh, icyiyumviro cyanjye ndashaka kubanza guhoza abaganda ku muririmbyi baraye babuze umuririmbyi twakunda cyane Mm,
yari umuririmbyi n'ukuri azwi hose ngira ngo nta mu- nta muntu yoba atara yoba ataramuzi mm,
ashaka kuca mbanza ku- kuhoza n'abaririmbyi bagenzi biwe bo muri afurika ndazi bamukunda mm.
urabona jewe nta kiganda narinzi ariko iyo numvise iyo numvise indirimbo yiwe niko numva nduhutse nkiyihe yakuryoheraga
nuko nta ndirimbo ziwe nta ndirimbo n'imwe itanyohera mu- yaririmbye Mm,
Ah, amaka kabiri nako nashaka kuvuga mm.
ku bantu bunguruza ibintu n'ibintu ngaha mu gisagara cya bujumbura n'imodoka bita kwasiteri eh bimeze gute
urabona igitoro cyaraduze ngaha nabo baciye baduza igiciro twatwiyunguruza ko Mm, mugabo rero iyo ubarishye amahera aho gusubiza sa venti baca baguha amahera ijana yonyine ukagusigarira ku byinshi mm.
alo ndakumva ndakumva iyo i- iyo utanze magana atanu baguha sa- bakugaruririza sa ijana
abantu badusubiza amahera ijana bagaca bavuga ngo nta eshanje ihari Mm, twashaka no gusaba banki nkuru y'igihugu yuko yo- yodusorera izi ngorongoro bya cumi icumi kugira ngo abakiriya turishe amahera ntitu- ntituze turasiga amahera kuri- kuri bisi no kuri bakozi Gilbert urakoze cyane nizere ko icyo gitekerezo cyawe banki nkuru y'u Burundi icyumvishije ibyo bingorongoro ikabisohora urakoze cyane kandi ugire weekend nziza
murakoze namwe ku bice bya amerika muzohore mu ntelefona cyane urakoze cyane ijwi ry'amerika ryumvikanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri kumwe nanjye edi rwema michel wiriwe neza
wiriwe edi rwema urihe mishe
ubu ndi ndi mu rwanda ahagana he?
ndi mu cyaro hasi mu karere ka kamonyi mu ntara y'amajyepfo mu cyaro
mu cyaro ahantu hitwa mu giturage hasi
kuki wumva ko ari mu giturage cyaro edi rwema Icyaro- mu giturage ntabwo hazi edi rwema mu giturage ndahaza ariko kuki wumva ko ari mu cyaro hasi cyane
ndashaka kukwereka ko eh ni ahantu hatari mu mujyi ni ahantu abaturage bituriye hano twituriye hano mu giturage eh
Eh, ntabwo ndi mu mujyi jewe mbumva nibereye mu giturage munsi y'imisozi gutya mu mudugudu pardon ku musozi
neza cyane ku musozi ubu se urakora iki aho ngaho ku musozi
ubu ngubu tuvugana Mm.
yena yabikumiye mbana n'ubumuga bwo- n'ubumuga bwo kutabona Mm.
ubu ndiryamiye gutya niho ndiruhukira ariko nduhuka numva ijwi rya amerika ndarikunda cyane urakoze cyane misheli kandi ujye ukomeza urushinge ruguma aho ngaho nyine
kabisa Mm.
noneho rero yego
i- i- uti- uduhamagariye iki ntiwabimbaza se nda ni- isu- gisubize nyine
icyo kibazo rero icyo mbahamagariye Mm.
uriya muze radiyo Wa- mureba wamukurikiraga nawe
yu yewe rero Mm.
bose nkunda abahanzi nkunda Mm.
abaririmbyi kuko burya bafite ikintu bafasha cyane hari indirimbo usanga zifite inyigisho baranaruhura ariko noneho yewe uriya radiyo Mm.
ntabwo ururimi yarimbagamo narwumvaga Mm.
ariko injyana ye nayikundaga cyane hari nk'indirimbo ye hari nk'indirimbo ye uzi kurusha hari nk'indirimbo ye ukunda kurusha izindi
reka manje ndayingakuza kukubwira urashaka kuntesha
komeza akabazo ngira akabazo ngira yego umva umva umva rwema Mm.
ngira akabazo jewe Mhm, nkunda nakahe umuntu nkunda umuhanzi akanshiga Mm.
nakunze umuntu yitwa twagira yesu kasye eh
aba aratashe uko yatashe urakuzi Wa wundi nakunze uhe- umuntu witwa nyakabwarishe Mm.
uwo ni mu rwanda ndi uko yatashe urakuzi Mm.
nakunze impara uko Mm.
zashize urakuzi nakuzi umuntu witwa randere siranduwari uko yagiye urakuzi ako ni agahinda mfite
Mm.
hanyuma rero wari ni ku itariki ya kabiri twibukaga nyakwigendera misheli deripeshi uramureba ndamureba
naramukunze cyane aba aratashye muri uku kwezi turibuka uwitwa meri misamu hano hakurya yanjye muri kongo Mm.
indirimbo z'imana uzi ukuntu yagiye Mm.
urumva agahinda mfite ariko nyuma yo ndikubaza akabazo ninjya kurangiza ndakubaza akabazo
ninshobora kugisubiza ndagisubiza
Ye, ubwo noneho urumva ku gahinda mfite rero ni agahinda icyo kintu gakomeye rwose ndakigira na- nakunda umuhanzi agahita agenda nakunda umuhanzi agahita agenda Ubwo ni uku- nakunda umuhanzi agahita agenda ni uku Icyo ugaba- kintu kindi mu mutima ndavuga nti, ariko se reka nkwereke ni ukugabanya Aba muri kubakunda Amerika aho ngaho ariya muri muri muri antiye Eh, hari indirimbo ihari yitwa iremakoye Urayire- urayizi urayifite namwe nyumvishe numve- gerageza uyiririmbe numve ko nyizi mu kirimi cy'igikerewoyi iremakoye koye koye iremakoye urayizi ntago nyizi ariko nzayishaka
uzayishaka uzayishaka Mm.
abo bahanzi ndabakunda cyane icyo kirimi ni igikerewoye ntabwo nyizi ariko akompanyomo uwo murya wabo mukunda byabuze urugero Mm.
bityo rero bigatuma uriya mwana radiyo yarambabaje ikintu cyambabaje cyane uwo muziki arawutaye icya kabiri agiye ari mutoya nibyo bibabaje cyane
hanyuma rero hari umu- hari mugenzi wanjye wabanjije u- uvuyeho Mm.
yakubajije akabazo ko muri kenya hari hakurya ni igihugu ni abaturanyi bacu n'abavandimwe uramusubiza ariko nanjye ku buryo gatoya Mm.
Bira- birababaje abanyafurika twebwe uramubwiye ngo yanze kwitwa ngo ngo ntabwo yavuze ko ari umu- ko ari perezida wa repubulika ngo ni perezida w'abaturage birambabaje ntabwo bimbaje ko biransekeje uti kubera iki bigushekeje Im- i- impamvu impamvu Eh, impamvu uzi impamvu ibyo bibaye.
umva mishe impamvu yabikoze ni uko
yego u- u- minisitiri w'ubutabera yari yamubwiye ko naramuka yirahije nka perezida wa repubulika azahanishwa cyangwa se azashinjwa kugambanira igihugu ibyo rero yirinda kuvuga ko ari perezida wa repubulika avuga ko ari perezida w'abaturage icyo gihe aba akwepye Urakoze icyaha cyane.
Mm.
urakoze cyane nibyo nibyo rwose ntabwo ubeshye ahubwo ngewe akabazo mfite Mm.
icyamuteye kujya kurahira akitwa perezida w'abaturage icyo kintu cyamuteye kujya kurahira Mm.
ariko ubundi ubundi mu amatora iyo abaye perezida ni umwe hatorwa perezida umwe Mm.
ku isi kuba nabaho maze kurenga umurongo wo wa gatanu ntabwo ndu- ndumva igihugu cyagize abaperezida babiri kuki muri afurika tutemera ko perezida yatowe tukajya gukora bene biriya bintu icyo ni icya mbere Mm.
icya kabiri njye mwibaza cyane nkanahagarara aho ngaho eske buriya kiriya gihugu iriya kenya iri mu muryango w'abibumbye Mm.
wumvise ukuntu numvise akaramasiyo abaturage bakaba bashyira ishyano ryose uriya abaturage b'abanyakenya bacitsemo ibice bibiri Eh, ka- hari ikiri kuri uriya mugabo uhuru kenyatta hari n'ikiri kuri rayira odinga ntabwo uriya bintu baba perezida bakoze buriya Mm.
bariya abaturage barashyamiranye mu kanya gatoya wajya kumva ukuntu ubutamu bwaturitse birumvikana ariko ndeba ko nijya nibagije Mm.
nibaze ni buriya koko cya cy'uko cy'umuryango w'abumbye buriya ntuzi un security council Mm.
biriya bintu irabizi Irabi- irabizi ubutabitse rw'afurika irakora iki kugeza ubu ngubu nta tangazo turumva ryavuye mu muryango w'abibumbye igihugu kimaze gutangaza ku mugaragara ko ah, kidashyigikiye icyemezo cya Raila Odinga ni leta zunze ubumwe za Amerika
ni ikibazo rero ntabwo uzi ibintu byabaye mu rwanda ndabizi
badutabaye ibintu byarangiye jenoside yabaye iriya jenoside perefeture kontere tutu urayizi yabaye badutabaye iki se buriya twakoze iki uriya ntihariyo baza- n'ubundi nora abaturage ukuntu bameze ni ibice bibiri
Michel izo mpungenge zawe zirumvikana kandi uzusa- uzisangiye n'abantu benshi barimo n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'Amerika ndagushimiye cyane kandi nkwifurije weekend nziza akandi kabazo gatoya nakubaza nkubwira bwa nyuma na nyuma ndangiza eh
aka numvise ni akabazo k'amatsiko nagiye kumva numva ngo abahanzi ngo bakunda gupfa bakenyutse mbega mu buryo buri prematire eh, hari ikintu babibwira koko bya bintu babyemera koko kuko ma- urabona nka bariya bahanzi abenshi nzi bagiye bakenyuka bakenyuka bakenyuka eske koko ibyo bintu nibyo muvandi ndagushimiye cyane urakoze urakoze cyane Edi rwema ukomeze kugira wikendi nziza ariko usubiza ku kabazo urakoze cyane Michel icyo kibazo sinagisubiza kuko urupfu rutwara umuntu kandi ntabwo rumutu- ru- ru- rumuteguza ah, ni urupfu nyine niko barwita ntago ntacyo nagira icyo mbivugaho gusa nk'uko babivuze ngo abo ukunda bose barapfa gerageza kugabanya abo ukunda urakoze mishe ugire wikendi nziza murakoze cyane imana iguha umugisha ukomeze kugira wikendi nziza Urasa- urakoze cyane presiperi wiriwe neza
Eh, twiriwe neza radiyo ijwi rya amerika uko wapi
Ah, ndi mm, niko goma mu burasira mu- mu burasira mu burasirazuba bwi- mu repubulika iharanira demokarasi ya kongo goma ni amahoro
goma na mahoro pe Eh.
imana iri kudufasha irimo irabafasha
Eh, i- imana iri kudutabaza
noneho se aho ngaho igoma amakuru ki
amakuru mm, hano muri goma mu burasirazuba bwa kongo Mm.
uri gutegura igitaramo mpuzamahanga ya festival amani cyangwa se igitaramo amahoro yego U- u- uzareba urareba ko mu baririmbyi bategerejwe harimo jose kamiliyone wo muri uganda na feregola wo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko amakuru amakuru amakuru yi- umukuru w'igitaramo bwa nagisinya yabwiye abanyamakuru mu mpera z'icyumweru inyuma ko igitaramo gihujije amoko yose n'indimi zose mu karere mu karere k'ibiyaga bigari
prosperi kuvuga amakuru nk'aho uri umunyamakuru
jewe ni umunyamakuru ndakoraga na radiyo cyayina radiyo televiziyo kominoteri cyayina hano i goma eee
ye nibyo iyo fesitivale amani uba ushize ngira ngo yatumiwemo umuhanzi w'icyamamare ekoni
ekoni ekoni yari ekoni ekoni oya oya ndavuze u- u- u- u- ubushi- mu- mu kindi gitaramo cyitwa this one day uba ushize ariko yaraje ngira ngo ni umwaka ushize cyangwa se umwaka ubanziriza ushize
hariho imyaka ibiri eee
Eh, hano abaturage bose bari gutegereza itariki y'icyenda y'umu- y'u- y'uyu mwezi bose bari gutegura icyo gitaramo bavuga ko igitaramo gifite gifite ingenzi ca- ki- gifite ingenzi cyane kubera ko mm, urareba ko hano mu karere k'ibiyaga bigari hariho intambara nyinshi cyane hano mu burasirazuba bwa kongo ibi- ibintu ni gaze ni grave cyane cyane mu mu mu- mu ntara ya kivu y'amajyepfo intambara irakomeye
intambara irakomeye cyane Aba- a- aba- aba- abantu bita abamayimayi bari gukora bari gu- bari kwica abantu benshi cyane n'ingabo za kongo nazo ziri kwicwa n'abantu ba- bamayimayi cyane cyane muri beni muri rubero muri ruturu ibintu birakomeye cyane Mm. prosperi igoma mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo turagushimiye cyane kuri ayo makuru utugejejeho
Eh, turabashimiye cyane ijwi rya amerika ijwi rya amerika ariko mfite i- ibindi nkuru ego
Eh, uwa mbere mu kwezi kwa kabiri hashize umwaka buri munsi kuva ko uwo ahoze ari umukuru w'abatavuga rumwe na leta ya kongo Etienne Tshisekedi yitabye imana abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'ubutegetsi bwa perezida kabira bari kuvuga bari kuvuga ko ubutegetsi ubutegetsi ntabwo ufite ubushake bwo guhamba uwo munyapolitike ukomeye yarwanaga mugutu Mm.
mu gihe cya zayire Mm.
ibi nibyo umwaka urashize rero ah, ah, Tshisekedi yitabye imana kandi nawe akomeza aruhukire mu mahoro prosperi urakoze cyane kuri ayo makuru yawe
murakoze cyane radiyo ijwi ry'amerika ariko nanjye mbifurije kuba umunsi umwe umunyamakuru wa voa radiyo yacu kuva hano i goma na ikeneye imeri ya radiyo yanyu Email ya- Ni cyane nshaka gukora umurimo namwe iba ni byiza Im- i- imeri yacu ni radiyo yacu arobaz voa news com
radiyo yacu radiyo yacu arobaz voa radiyo news yacu Ah.
voa news com
voanews.com Yego.
tubashimiye cyane ariko nam- nanje mfite icyizere cyo kuba umunsi umwe mu munyamakuru hano uburasirazuba bwa kongo dufite aba- dufite inku- amakuru nyinshi cyane ariko ndabonaga kuri paji yenu facebook ntabwo mbonaga amakuru yanyu ariko nanje mbifurije ko mbifurije ko amakuru yose ya- ya hano mu burasirazuba bwa kongo mu- i- ige- igenda no kuri voa yose yose U- urakoze cyane ayo makuru ujye uyatugezaho utwandikira kuri iyo email natwe tuzagusubiza ugire weekend nziza prosper
Ah, namwe mugire weekend nziza ariko sinzi izina ryanyu nitwa edi rwema
edi rwema muri ku facebook
genda ushyiremo edi rwema ura- urabibona
ok murakoze cyane Sawa, urakoze.
Mfite- radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda prospera arakoze cyane igoma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo utubwiye ko mu cyumweru gitaha ku itariki icyenda bafite igitaramo gikomeye cyane cyiswe amani
Then why do I feel like this? When I see you, my heartbeat makes a miss. When I look in your brown eyes, I get weak in the knees.
Girl, I've been patient. I've been sending some agents. I went to make a legend. One million percentage. Love big like a mountain. Spouting like a fountain.
Girl, I've been patient. I've been sending some agents. I want to make a legend. Give you one million percentage. Love so big like a mountain. Sprouting like a fountain. Love that I can maintain. Whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Sure. Love for you, girl. Baby, baby, baby. You're Beyonce.
iyo ni indirimbo jezi andi beyonce y'itsinda good life ryari rigizwe n'abahanzi moze radiyo witabye imana ku munsi wa kane ndetse na wizo kuri telefoni turi kumwe na ntakirutimana wiriwe neza ntakirutimana uranyumva ntakirutimana ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko dufite stanislas wiriwe
mwiriwe neza by'urwema kandi muraho neza muraho cyane uri hehe
ndi i kigali mu rwanda mu murenge wa burega ni karahanyuze stanisirasi karahanyuze mu murenge wa burega harya ubwo ngubwo ni hehe
mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo ariko wari uvuze kuri kigali
ye ariko ni umurwa mukuru wacu
uri i kigali ariko ukomoka mu murenge wa burega
hoya ubu ndi si ubwa ndi mu murenge wa burega eee
ndimo kuva i remera y'abaforongo mu isoko mu isoko byari byifashe bite
byari byifashe neza cyane uretse ko nyine i- ibintu biri kugenda bihenda cyane wari ugiye kugura cyangwa se wari wa- wa- wa- wa- wari- wari- wari wagiye kugurisha
nari nagiye gucuruza ndacuruza ucuruza iki
curuza ibintu bya takataka cakacaka takataka takataka takataka harya ubwo ni ibiki
takataka ni utuntu utwo ari two twose
okay Bir- biragenda se Eh, biragenda nta kibazo rwose Mm.
buriya njye nagira ngo mbashimire mutugezeho ibiganiro byiza byubaka abanyarwanda urakoze cyane
ubu tuvugana imvura iragwa izuba naryo rikava mbese nta kibazo turimo turabagara amasaka Mm.
Eh, nagira ngo ushimire cyane turabakunda cyane stanislas natwe turagushimiye cyane kandi tukwifurije wikendi nziza
namwe mugire weekend nziza birwema
Shining light, I am holding you so tight, cause you make me feel so right. Girl, you make my future bright, you're my ever shining light. I am holding you so tight, cause you make me feel so right.
You're Beyonce, I'm Jay-Z, I'm Jay-Z.
I've been sending some agents away to make a legend. One million percentage. Love big like a mountain, spouting like a fountain. Girl, I've been patient. I've been sending some agents. I want to make a legend. Give you one million saa kumi n'iminota mirongo ine n'itanu ku isaha y'i kigali n'i bujumbura mu burundi saa tatu n'iminota mirongo ine n'itanu ku isaha ya hano i washington dc muri leta zunze ubumwe za amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington muri kumwe nanjye edi rwemasi kuri telefoni dufite fidel wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uriye fide
bo ndi bujumbura mu gisagara ahagana he
Ah, neza na neza mu bwiza mu bwiza ni amahoro
ni amahoro kabisa niyo magaza Eh,
yego murakomeye namwe natwe turi aho imbeho nyinshi cyane hano
eka Eh, tuba twambaye amajaketi nk'i- nk'ijana
Ah, Mm.
twe n'akazuba turi ikirenga zuba ni nka saa kumi zirenga kumi n'ote yego kugira ngo murabibona Mm.
Eh, makuru cy'isaho ngaho mu bwiza
asha ni ameza kabisa Mm.
yego icyo wifuzaga kutugezaho uyu munsi ni iki
icyo nifuza kubagezaho Mm.
mbu je nagire ntangaze ku ibyo bintu by'urwo rupfu rwa murindi rukunda cyane wo muri uganda uwo regiyo Mm.
ni ukuri twa- murindi twakunda cyane kandi twemera nk'abapanzi biwe twebwe kabisa twarababaye cyane ahubwo ikintu twasaba Mm.
twasaba nk'urya muntu yagize uruhara mu buryo bwicanyi kuko narumvise kumenga yarakubise Mm.
uyu mufatwa akagezwa imbere y'ubutabera kabisa kugeza uyu- uyu munsi ntabwo polisi irashobora kumufata ngo arimo arihisha
Eh, umva byashaka bamushyire ko umutaye nyene Mm.
ku buryo aho ari hose ashobora gufata
birumvikana ah, umuntu wagize uruhare mu kwica umuntu amategeko akwiye kumukurikirana nibyo
yego kabisa ko twari twa- n'ubu turi cyafise intuntu tutarumva ko yashyikiranwe imbere y'ubutungane urya muntu yagize uruhara nkarujya Mm.
turumva ko abapanzi biwe dutekanye Mm.
yego kweri fideli urakoze cyane aho mu bwiza mu mujyi wa bujumbura kandi ugire wikendi nziza
yego sha namwe
Starboy, Yaga, Yee, Washington, Yaga, Radio and Weasel, Washington. First time I met you, girl, my heart said go get you, girl. See, Said the first time I met you, girl. Said my heart said go get you, girl. See, baby, baby, baby, don't cry, don't cry. You're the queen in my eyes, my eyes. Baby, girl, say your life is my life. Baby, girl, say my life is your life. So baby, baby, baby, we are so special, so special, such a perfect ratio. This music beat is strong and steady. It's steady, steady, it's regatta. Your beauty has set this was under. Why I do it in vibrato? Your beauty as it is under. That's why I do it in collabo. Baby, baby, baby, don't cry, don't cry. You're the queen in my eyes, my eyes. Baby, girl, say your life is my life. Baby, girl, say my life is your life.
You me girl, make me brain scatter. Everybody asks me what the matter. Are you my girl at the matter? My trendsetter, girl, you burn like rubber. Girl, I never wanna see you cry no more. Hush, girl, hush, no worry no more. Wipe your tears, don't cry no more. I got your back, don't cry no more. Girl, I never don't wanna see you cry no more. Hush, girl, hush, don't worry no more. I got your back, don't worry no more. Don't cry no more. Cry no more.
Don't cry, don't cry. You're a queen in my eyes, my eyes. Baby girl, say your life is my life. Baby girl, say my life's your life.
Girl, hush, no worry no more.
Queen of my life, baby, and I will always treat you right.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda iyo ni indirimbo don't cry y'abahanzi wizkid w'umunigeriya n- aririmbanye na moze radio umuhanzi w'umugande uherutse kwitaba imana kuri telefoni turi kumwe na elize wiriwe neza
Iriwe.
buri elize
ndi mu rugombo mu rugombo rwa kibito mu ntara ya kibitoki Mm, hameze gute
bo hameze neza imvura ihejeje no kugwa mbere hari ikirimo imeze neza ubu. Mm, ibigori bireze inzara ntayo kweri hameze neza kweri ibiciro byose bya- byaragabanutse ok
yego amakuru dufite ni ayahe none
yego nari mfite amakuru ah, nari mfite sije zibiri nagomba kuvuga ko Mm,
esije ya mbere yari ku byerekeye ubushikiranganji bw'indero mm,
ego hari ingingo igeze kuba yofatwa n'umushikiranganji ajejwe indero madame birahisha mm.
avuga yuko ah, ha- ha- hariho porogaramu yo gushaka gusitirima abantu bakora ubuzi bwinshi Mu- nk'akarorero abakozi ba leta ugasanga bafite ubundi buzi mu mapirive Mm.
ariko iyo ngingo twarayumvise twarabuze aho yahereye kandi twahora tubona uyu mumama wacu umenga arafata ingingo zikajya mu ngiro rero kubera turafite ikibazo urabona mu burundi hariho ibintu usanga bikoreshwa kome iturufu Uh, urabona hariho uh, kesiyo uh, y'ubushomeri nyinshi Mm.
ariko iyo kesiyo y'ubushomeri urabye neza mu burundi ubuzi ni bwinshi ariko ni uko bukorwa n'abantu bake kandi ubuzi buhari ari bwinshi ugasanga umuntu mushobora kuba mwize bimwe ah, wewe urashomereye ariko wewe afise ahantu akorera ibyo mwize hagera kuri hatanu ese wumva na leta idafisemo inyungu uh, idafisemo uruhara muri uko kuntu hariho abantu babura akazi kandi akaba aribo bagaruka bakanayidogera ugasanga leta iri kugira ishusho mbi mu makungu canke mu maso ya- y'abanyagihugu ego twasaba rero yuko iyo ngingo kweri yoja mu ngiro eh, akazi ka- abafise ako kazi ka leta baka- bakemera bagakora ako ka leta hanyuma amapirive nayo hakabaho amategeko agenga amapirive yuko yangaja yi- biyemeje kugura pirive bakangaja nka kurya leta yangaje hanyuma ukaraba yuko ubushomeri mu burundi bu- bugabanuka
wowe rero Yego, wumva ko hanyuma- ikibazo cy'ubushomeri gishobora kuba ahanini giterwa n'abantu usanga bakora utuzi turenze tumwe kandi utwo tuzi twakabaye dukorwa n'abandi bantu
ego i- ico nico gitera ubushomeri mu Burundi kandi jewe mm, si nipfane kuri abo babukora nipfane kuri leta kuko niyo ita- ita- itagenzura i- muri iyo domene ego kuko ibihagurukiye n'ubwo bushomeri bwogabanuka n'aba- nuko twese turi mu mu ibarabara twese usanga twaronse ahantu tuja kuba turahagaze kandi tukabaho neza mu mu kurindira yuko ubwo buzi bwa leta nabwone tuburonka cyangwa tukabananya dukora ngaho kuko akazi nikajya ushobora kwikenura uh, mu- mu mushahara baguhemba
akandi ka kabiri yego akandi ka kabiri hari ku bijyanye hari ibintu bimaze igihe bivugwa muri politike urabye nko ku mushinga amateka uyu ngo yitwa ngo ni uwigenga bita agatogwasa nk'abashinga amateka biwe ndamaze igihe numva umenga uh, barashaka nko gutera novuga je ku bwanjye nobyita nk'imigumuko kuko uh, urabye uh, ibintu byamaze byabaye mu burundi nk'ubu nyine abo bantu bari mu mi- mu mi- mu- mu bigenga baravuga yuko badashyigikira ibi bintu biri kureba mu burundi byo guhindura ibwirizwa shingiro ariko tugaca tubona iyi migwi sesi cyangwa muri sepi bafise y'abantu ugaca usanga ni abantu bariko ba- bayobya abanyagihugu abanyagihugu bakama bibaza ati none ibi bintu bimeze gute aba bantu ko batemera ibi ariko tukabona bari muri ibyo bintu nyine bavuga ko batemera rero tugaca tubona yuko uh, uyu muntu n'ab- n'abamuyoboka uyu muntu rwasa n'abamuyoboka bariko bashaka kongera kuzana mu burundi novuga ibintu by'akajagari eh, urabye nk'ibintu duhitiyemwo Elize, abantu Eli- barahunze, Elize, hariyo Eli- abapfuye, Elize.
ego ariko wemera ko umuntu ashobora kugira uruhare mu buzima bw'igihugu atemeranya n'ibyo leta ibivuga
ego ibyo ndabyemera Mm.
ariko ariko nanjye mfise ikibazo eske gute wovuga yuko ikintu ni kibi uri mu bariko baragikora ariko nanone eh, kamarampaka yite- y- y'ibwirizwa shingiro ni uguhitamo yego cyangwa oya
ego noneho niba niba ari uguhitamo hagati ya yego na oya abantu bafite uburenganzira noneho nabo kuvuga ngo ibi simbyemera nzatura oya cyangwa se ndabyemera nzatura yego niyo mpamvu bahitamo hagati ya yego cyangwa oya
ego ibyo ndabyumva ariko urabye n'ukuri eh, amajambo amaze igihe avu- avugwa eh, haba gwasa na- n'abo bashinga amateka bamuyoboka ni amajambo urabye neza nko- nko mu bihe duhitiyemo vere mu ma 2013 ni- ya- yari nk'amaja asa n'amaja amamye avugwa mu ma 2013 aprepara 2015 bijya byabaye n'ubu tubona yuko amajambo ariko aravugwa ariko aprepara akajagari gashobora kuzoba mu ma 2020 nicyo gituma navuga ati twebwe abajene kandi urazi twebwe n'ukuri turi vulnerable ku bintu nk'ibyo nitwe twama twibasiwe mu- mu mu makankayo nuvuga twebwe abajene n'ukuri turengere abo bantu basa yuko dukurikiye ariko ntibaze baratubesha ngo kora ibi kora ibi kora ibi tuze tubanza twiyumvira natwe kuko eh, yewe ndabye nk'uyu mushinga amateka vema agatogwasa uyu icegera cya kabiri cy'utwara inama nshinga amateka ni ukuri nta- nta n'ikintu mbona umenga iyo uvuga ati yamariye abanyagihugu ariko ikintu cyo camara ara- arafise akamaro ko guhakana gusa nta kintu cyo kwemera na kimwe afise afise ikintu cyo guhakana ni wa muntu uravye mu bikorwa by'iterambere nta naho amubona yarakoze igikorwa cy'iterambere ariko mu guhakana akama yabonetse rero nkaca mbona umenga ni Elize- ibintu- Elize- Elize, ni- niyo mpa- niyo mpamvu ari muri opozisiyo niyo mpamvu ah, ari mu ishyaka ritavuga rumwe na leta
ego ego ego ndabyumva neza ari mu mu batavuga rumwe na leta ariko ba- n'uyo atavuga rumwe na leta arafise arafise abo ahagarariye none abo ahagarariye natwe na- niyerekana ati nanjye nubwo ntavuga rumwe na leta nubwo ndi muri leta ariko ntavuga rumwe nayo hari ikintu maze muri no minsi maze muri leta maze kumara ngiki ntago ntago mwantoreye ubusa nuko n'icyo tutakibona ariko tukumva gusa ari amajambo ashobora uh, kuba yokwega izindi njyane za politike mu Burundi kuko mu Burundi n'ukuri Eri- eri- abajene baho hari hari E- igihe e- Elize- umenga Elize mu ru- Elize mu rugombo amasaha aratu- aradushiranye urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byawe kandi ugiye wikendi nziza emmanuel wiriwe
Nyiraberwa, uri hehe
ndi Kigali mu mu Rwanda.
Ah, nanze kukwima ijambo mu masegonda makumyabiri gusa tugiye gusoza ikiganiro
Ah,
urifuza kutugezaho iki
Nashaka kuba- kubabwira kuri wa muhanzi Potinoza Radio w'umuganda witabye Imana Mm.
ariko yaratubabaje cyane njye sinzi buri icyo ubutabera bwa Uganda buzakora kuri uriya muntu wamugiriye nabi kuriya urakoze cyane emmanuel i kigali mu rwanda ni nawe dusorejeho ikiganiro muri isanga cya none nshimire mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema reka tubasigire indirimbo potential y'abahanzi moze radiyo na wizo tubibutse ko moze radiyo yitabye imana ku munsi wa kane tukaba tumwifurije kuruhukira mu mahoro Oro na kapenza sisi sana mange kalibaize kubyanga umushe wazo ona subisika muchitenge nangu muchitambala awe subisika vambiri vamakapita si vamakaona awe ndavapatupindala
sawa